ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi no kuri fm ku ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi ikisoro muri uganda turi kuri mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda fm ya voice of muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri aka kanya ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho leta ya uganda imaze gushyiraho ku rwego rw'igihugu ahantu ho kwakirira abarwayi b'ubushita bw'inkende hagati aho ku mupaka hano na repubulika ya demokarasi ya kongo aho iki cyorezo cyahereye ingamba zo kwirinda zakajijwe abinjira muri kongo n'abava muri kongo bose ni ukumanza gukaraba aho ngaho ku boda nyine nk'uko bababwiye ngo ni uburwayi buterwa n'umwanda uyu ni bwana ismail ndayambaje umuyobozi w'umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda mu rwanda ho muri iki cyumweru haratangira ubukangurambaga ku byerekeye abana bavukana ubumuga bwo mu mutwe twagezeho turavuga tuti reka twite ku babyeyi ndetse tunakore n'ubuvugizi ku bandi bantu nibajya babona umwana w'umutise ntibamuvuga ngo ni umusazi cyangwa ni igikuri cyangwa ni igicucu cyangwa n'umwana ureze nabi bigabanya ubukana bw'umunaniro wa ba babyeyi bahura nabo kuko wa mwana iyo umubwiye gutyo iyo umugize gutyo birushaho gutuma akarirwa n'uko yavutse kudasanzwe uyu ni muganga albert gakwaya umwe mu bategura ubu bukangurambaga mu mahanga sudani yanze ko umuryango w'abibumbye wohereza ingabo zo kurinda amahoro muri icyo gihugu naho israel yafunze by'agateganyo imipaka yayo na yorodani nyuma y'uko umuntu witwaje intwaro agabye igitero cyahitanye batatu ku kiraro cy'umwami hussein gihuza ibihugu byombi muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru tuyahere kuhavugwa hirya no hino ku isi nk'uko nari bimaze kubibabwira sudani yanze ubusabe bw'umuryango w'abibumbye bwo kohereza ingabo zawo zitagira aho zibogamiye mu butumwa bwo kurinda umutekano w'abasivili bakuwe mu byabo n'intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa rapid support forces wayigometseho iyi ntambara yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize yahitanye abantu babarirwa mu bihumbi iteza ibibazo bishyira mu kaga ubuzima bwa benshi itsinda ry'impuguke z'abashakashatsi b'umuryango w'abibumbye ryoherejwe muri sudani ryatangaje ku wa gatanu ushize ko babonye ibikorwa biteye ubwoba bibangamiye uburenganzira bwa muntu bikorwa n'impande zombi z'abashyamiranye mu ntambara ibera muri iki gihugu bavuze ko ibyo babonye bishobora kwitwa ibyaha by'intambara cyangwa ibyaha byibasiye inyokomuntu bahise basaba ko nta kuzuyaza umuryango w'abibumbye ukwiye kohereza umutwe w'ingabo zitagira aho zibogamiye ugahabwa inshingano zo kurinda abasivili minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya sudani iyobowe na leta general abdel fatah al burhan yasohoye itangazo kuri wa gatandatu rivuga ko guverinoma ya sudani yanze ku buryo budasubirwaho ibyasabwe n'intumwa z'umuryango w'abibumbye iryo tangazo ryise komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye urwego rwa politiki kandi rutemewe n'amategeko rivuga ko ibyasabwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye biciye ukubiri n'inshingano zawo minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya sudani iravuga ko komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye yagombye gushyigikira imbaraga z'igihugu aho kuzanira urundi ruhande mu kibazo gihari yamaganye kandi ubusabe bw'itsinda ry'impuguke zisaba ko yakomanyirizwa mu byerekeye kugura intwaro impuguke z'umuryango w'abibumbye zavuze ko abasivili bagera kuri miliyoni umunani muri sudani bakuwe mu byabo abandi bagera kuri miliyoni ebyiri bagahungira mu bihugu bituranye na sudani abantu barenga miliyoni makumyabiri n'eshanu icya kabiri cy'abatuye mu gihugu bafite ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima tedros adhanom ghebreyesus wari mu ruzinduko muri sudani kuri iki cyumweru yavuze ko urugero rw'ibibazo bafite bikeneye kwitabwaho mu buryo bwihutirwa ruteye inkeke kandi nta kirimo gukorwa ngo intambara ibitera ihagarare tedros adhanom ghebreyesus wari mu biro by'umuryango w'abibumbye muri sudani byimukiye mu mujyi wa port sudan kubera intambara ikomeye iri mu murwa mukuru khartoum yasabye isi gukangukira iki kibazo igafasha sudani kuva muri aka kaga
washington ijwi ry'amerika iyi nama yahuje ubushinwa n'ibihugu bya afurika mu cyumweru gishize yabuze gato ngo ibabarire imyenda bimwe muri ibyo bihugu biyibereyemo ariko yemera inkunga ya miliyoni mirongo itanu na miliyoni magana arindwi z'amadolari y'amerika izatangwa mu buryo bw'imyenda n'ishoramari iyi nkunga ubushinwa bwemeye iraruta iyo bwemeye mu nama y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ariko iri munsi ya miliyari mirongo itandatu z'amadolari y'amerika bwemeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi n'umunani muri gahunda yo kubaka umuhanda ubuhuza n'ibice binyuranye by'isi muri iyi myaka yombi ubushinwa bwatanze imari yo kubaka imihanda ibiraro na za gari ya moshi gusa kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda amafaranga yarashize bituma habaho idindira mu gukomeza kubyubaka ku mugabane wa afurika ubushinwa bwavuze ko iyi nkunga nshya izakoreshwa mu mishinga mirongo itatu y'ibikorwa remezo bizateza imbere imiyoboro y'ubucuruzi ariko ntibwatangaje ibyo bikorwa remezo ibyo ari byo umugabane wa afurika ugizwe n'ibihugu mirongo itanu na bine bituwe n'abantu barenga miliyari buri mwaka uba ufite igihombo cya miliyari ijana z'amadolari y'amerika mu byerekeye ibikorwa remezo ukeneye imihanda ihuza ibihugu iwugize kugira ngo gahunda y'ubucuruzi wiyemeje ijye mu bikorwa ihuriro ry'ubufatanye bw'ibihugu bya afurika n'ubushinwa ryatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryashinze imizi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ubwo hatangiraga umushinga wa perezida Xi Jinping ugamije kubaka umuhanda uhuza ibihugu byo ku isi n'ubushinwa ubushinwa burashaka gukoresha iri huriro ryabwo na afurika guha intera abakeba babwo barimo amerika ubuyapani n'ibihugu by'ubumwe bw'uburayi i beijing abadiplomate n'intumwa z'ibihugu binyuranye hirya no hino ku isi bahuriye mu ngoro mberabyombi ya rubanda hari abahagarariye ibihugu mirongo itanu bya afurika n'abayobozi bo mu bushinwa barangajwe imbere na perezida Xi Jinping bafatanya ifoto y'urwibutso inzego z'ubutegetsi muri isirayeli zatangaje ko abantu bayo batatu barasuye ku mupaka wa yorodani na cisjordania ingabo za isirayeli zavuze ko umuntu witwaje intwaro kuri iki cyumweru yahagaze ku kiraro cya alenbe ku ruhande rwa yorodani hamesha urusasu ku ngabo za isirayeli zivuga ko zahise zimusubiza akahagwa ariko yari amaze guhitana abasivili batatu b'abanyayisirayeli abatabazi bahageze mu ikubitiro batangaje ko abagabo bari mu myaka ya za mirongo itanu yorodani ntiyahise igira icyo ibivugaho ariko ibiro ntaramakuru bya leta petro news agency byatangaje ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza ku byabaye iki gihugu cyagiranye amasezerano y'amahoro na isirayeli mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ariko kinenga cyane imikorere yayo n'uburyo ifata abanyepalestina aho byabereye ku kiraro cya Allen Bay bakunze kwita ikiraro cy'umwami Hussein cyo ku ruzi rwa Yorodani hakunze kunyurwa n'abanyayisiraheli abanyapalestina na ba mukerarugendo inzego z'ubutegetsi muri Israel zatangaje ko icyo kiraro cyabaye gifunze kugeza igihe kitaramenyekana nyuma yaho gato Israel yatangaje ko ifunze imipaka ibiri y'ubutaka ihuza na Yorodani i Betshin mu majyaruguru na Eliad mu majyepfo minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu yamaganye icyo gitero avuga ko gifitanye isano na irani n'imitwe y'abarwanyi yihuje nayo harimo hamas mu ntara ya gaza n'uwa hezbollah muri libani hagati aho mu ntara ya gaza ibisasu by'indege z'ingabo za israel byahitanye abantu batanu abagore babiri abana babiri n'ushinzwe umutekano mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu gihe no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru ku mbuga mpuzambaga zacu za facebook instagram youtube na x munadusanga kuri voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari duhere muri uganda ho yashyizeho ibigo byihariye mu mavuriro yo ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'uturere byo kwakira no kuvura abantu banduye indwara y'ubushita bw'inkende ibibaye nyuma y'uko minisiteri y'ubuzima itangaje ko iyi ndwara imaze gukwirakwira mu bice bitandukanye by'igihugu ignatius bahizi yateguye inkuru ikurikira ku ivuriro rikuru ry'igihugu rya murago riri ku murwa mukuru wa kampala n'ivuriro ryo mu mujyi wa entebe risanzwe ryakira abarwayi mu bihe b'ibyorezo niho hateguwe kwakira abanduye ubushita bw'inkende ku rwego rw'igihugu ku mavuriro yo mu turere nayo yateguye imyanya yihariye yo kwakira no kuvura abanduye mu gihe bagaragaye muri ibyo bice ibi byakozwe cyane mu turere twegereye umupaka n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo igihugu cyibasiwe cyane n'iyo ndwara minisiteri y'ubuzima yarayitangaje ko hamaze kugaragara abantu cumi banduye iyo ndwara kandi bakaba bakeka ko hashobora kuba harimo n'abandi bataragaragaza ibimenyetso minisitiri ruth aceng avuga ko bashyize mu byiciro ahantu hashobora kwibasirwa cyane kandi bagashyiraho gahunda y'umwaka umwe yo guhangana n'icyo cyorezo ikubiyemo gukangurira abaturage ibijyanye n'ubushita bw'inkende Ati nyuma y'isuzuma uturere makumyabiri na dutatu twashyizwe mu byiciro bitandukanye dukurikije ahashobora kwibasirwa cyane kuruta ahandi utu ni uturere cumi na turindwi duhana imbibe na kongo uturere dutanu twakira impunzi ziba muri kongo hamwe n'umurwa mukuru wa kampala n'ibice biwuherereye kubera abantu benshi bahagendera ku mpamvu z'ubucuruzi n'ibindi naho twahereye mu gutegura gahunda y'umwaka umwe yo kwirinda no gukumira iki cyorezo imwe mu ntara cumi n'irindwi ishobora kwibasirwa cyane n'iki cyorezo nk'uko tubikesha minisiteri y'ubuzima n'igisoro iri ku mupaka w'ibihugu bibiri ari byo repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda aha ni naho abaturage benshi b'ibyo bihugu bakunda kwinjirira baza muri uganda umupaka wa bunagana niwo ugendwa cyane kandi niwo wambukiraho impunzi nyinshi zituruka muri kongo ijwi rya amerika ryavuganye na bwana ismail ndayambaje umuyobozi w'umujyi wa bunagana ku ruhande rwa uganda atubwira ingamba zashyizweho mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara ubuyobozi bwa district ya kisoro twarabwitabaje bugerageza gushyiraho abashinzwe iby'ubuzima nyine kugira ngo bakomeze guhugurira abaturage abinjira muri kongo n'abava muri kongo bose ni ukumanza gukaraba aho ngaho ku boda gukaraba intoki nyine nk'uko babyengoye ni uburwayi buterwa n'umwanda twagerageje gushyiraho uburyo bwo dukomeze guhamagaza abayobozi bo ku rwego rwa rc wani n'abayobozi b'imiryango nyine bakingo n'abayobozi b'amatorero amadini yose atandukanye tukabashyiriraho inama zo kugira ngo bagerageze kumvisha abaturage bose ko uburwayi bwa monkeypox buhari ijwi rya amerika ryavuganye kandi n'umwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya nakivare mu burengerazuba bw'igihugu felicien habumugisha atubwira uko imyiteguro yifashe mu nkambi mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cy'ubushita bw'inkende rero natwe dufite ubwoba n'impunzi dufite ubwoba kuba ari abantu bariko barava kongo batuzanira mpox ubu twatangiye kugenda twitinya twegerana n'abantu bavuye nyakabande ubu kuri reception center nta bantu nta bantu basanzwe na kivari bakunda kwiyegera kubera gutinya iyo ndwara rero dusigaye tuhatinya ntabwo tugitaramirayo ntabwo tukibasura cyane na kivare imaze kugera mu mpunzi zingana n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu ubushita bw'inkende buramutse buhageze twaba dushize kuko kwirinda no kwitaho no biragoye tugomba gushakisha icyo kurya tukagishaka duhuye n'abantu ukajya gukorera umuntu ukamumesera imyenda ukajya gukora umuntu ukamuhingira ukajya gukora umuntu ukamwasiriza urukwi ugakora umuntu ukamutekera kugira ngo ubone amafaranga yo kurya rero imana ikinge minisitiri w'ubuzima wa uganda rutha cheng yizeza abantu bashaka gukorera ingendo zabo muri uganda ko nta kibazo na gito bazahura nacyo kubera iki cyorezo cy'ishisha cy'ubushita bw'inkende ibyo abihera ku cyo yita ubunararibonye igihugu gifite mu guhangana n'ibyorezo bitandukanye birimo na ebola ati ndashaka kwizeza ba mukerarugendo bose abashoramari n'abacuruzi bafite umugambi wo kuza muri uganda ko ari nta kibazo na gito bazahura nacyo bakomeze n'imigambi yabo yo kuzaza mu gihugu mu bikorwa bitandukanye uganda imaze kwakira doze z'inkingo ibihumbi bibiri zo kurwanya icyo cyorezo minisiteri y'ubuzima ivuga ko ku isonga ry'abazahabwa urwo rukingo ari abakozi mu nzego z'ubuzima bita ku banduye iyo ndwara mu gihe bategereje izindi nkingo kugera mu gihugu ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tuve muri uganda tujye mu rwanda aho ikigo gishinzwe kwita ku bana bavukanye ubumuga bwo mu mutwe muri iki cyumweru gitegura iminsi itatu y'ubukangurambaga no kwigisha ababyeyi n'abandi bose babishaka ibyerekeye ubu burwayi bigamije kongera ubumenyi ku abana n'abafite ubumuga no ku muryango mugari babamo muri rusange ni ibyo nasobanuriwe na muganga Albert Gakwaya umwe mu bateguye ubwo bukangurambaga twagezeho turavuga tutereka twite ku babyeyi ndetse tunakore n'ubuvugizi ku bandi bantu nibajya babona umwana w'umutise ntibamuvuga ngo ni umusazi cyangwa ni igikuri cyangwa ni igicucu cyangwa ni umwana ureze nabi noneho bigabanya ubukana bw'umunaniro wa ba babyeyi bahura nabo kuko wa mwana iyo umubwiye gutyo iyo umugize gutyo birushaho gutuma akarirwa n'uko yavutse kudasanzwe noneho kudasanzwe gufite ibimenyetso bigaragara cyane harimo kutavuga no kutabasha kubana n'abandi bantu noneho kutavuga murumva ko hari ikibazo noneho icyo twe twashakaga ni ukongera amakuru no kuyatera imbaraga amakuru ajyanye n'icyo kibazo cy'umwana wavutse ukundi avukana bwa bumuga nyine bwa otizime butari busanzwe bumenyerewe ariko bugenda bumenyerwa muri ino myaka icumi noneho bikagabanya nyine umubyeyi wa mubyeyi wabonaga umwana we ameze ukundi ndetse bimugora kubaho mu bantu nawe bikamutera kwiheba cyangwa se kubabara ndetse n'abandi bantu kugira ngo bakoraga amakosa batabizi batazi ko hari umuntu wavutse gutyo tubafashe kubamenya gusa ariko si n'ibyo gusa ko ku byerekeranye n'imibereho y'ubuzima bwo mu mutwe bunejeje twongeramo n'akantu keza ko kugira ngo tujye mu nguni zose z'ubuzima kugera no ku buzima bw'imyororokere bworoheje bufasha abantu bwongera kongera urukundo mu bantu n'ibyo navuga ko tuzagerageza gukora uko bivuze ni ibikorwa byinshi kandi mu gihe gito murateganya kubikora mu buhe buryo ku buryo hatazagira abacikanwa kandi bari bakeneye ubwo bumenyi harimo ibyiciro by'abantu twatubanjirije ku barimu abarimu tugendana nabo nabo kuko urumva ko babana n'ababana kuva mutoza kwiyambika kujya kuri tuwarete kwiborosa ndetse no kuba noneho yategurwa kujyanwa mu ishuri agatangira kwiga kugira gute noneho hagakurikireho inyuma y'abarimu hazakurikiraho nyine kiriya cyiciro cyari kigenewe ababyeyi ndetse n'abana n'ababyeyi ndetse n'abanyarwanda muri rusange babishaka kuza kumenya icyerekeranye n'ubwo budasa kuko abo bana baravuka baravutse ndetse henshi barahishwaga ariko ubu ntibagihishwa kugira ngo rero dufashe duhe amahirwe abo bantu noneho nabo bazabone uko bafashwa ndetse binabagabanyirize bigabanyirize ubukana bari barasazwe nabo bahabwa amakuru ajyanye n'uwo muntu noneho iyo umenye ikintu bigufa bigufasha kugenda usobanukirwa noneho ugenda urushaho kubaza icyerekeranye n'iyo ka n'iyo kesi nuko n'ibyo ngibyo n'ibyo ngibyo turimo noneho abandi bakurikiraho ni abantu bose babyifuza twakoze ku buryo tuzahamagara abantu bose bakeneye kumenya n'ibintu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ibi bintu byose bijyana n'umwana n'imikurire ye n'ibyo bashoboye ibyo byose nibyo tuzagerageza kuganira bikazaganirwa rero n'uwashinze ikigo wabyize mu bufaransa muri Lyon ariwe madamu rosine dikeni n'umudamu ukora muri otizime wigishiriza za metodoloji wigisha n'amaporosede n'ibindi byinshi hakaba rero na dr jean murekatete ni umupsikiyatire nawe azaza kuganira kuri ibi ngibi nanjye rero ugakora albert nyine w'umupsikotarapete umupsikopatologe ndetse w'umusekisologe ibyo ari byo byose mujya gutegura umunsi nk'uyu ni uko mwabonye ko ari ikibazo gihangayikishije mu rwanda gihangayikishije ku ruhe rugero ubu amasitatisitike ntabwo nabasha kuyavuga ariko ayo numvise nta ntibuka ntanasomye ngewe ubwanjye numvise ko hamaze kuba abana bagera ku bana bavuka bamaze kuba benshi ariko ku byerekeranye nk'ibihugu tubamo nka za belgique na za itali bamaze kuba imibare sinabasha kuyivuga ubu ngubu ko batunguwe kuba nabazwa amasitatisitike ariko bamaze kuba benshi kandi gituma havuka abo bantu batamenyereye we abo bantu bakoze ukundi nabo kandi tugomba gutuma basubira mu buzima kuko abatojwe basubira mu buzima busanzwe bwa kimuntu busanzwe ndetse urabizi ko ino sito ariyo si ibabaza ikababaza ariko bakageraho bakaba urumva rero umubare umaze kuba mwinshi mu ngo nyinshi bimaze kumenyekana aho bamariye kubona ibimenyetso ndetse no kubona ibigo bibasha kubafasha bwana albert gakwaya reka ngushimire cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika urakoze cyane ibyo
noneho tujye mu burundi aho umujyi wa bujumbura uza ku isonga mu mijyi n'intara zifite abanyeshuri batsindwa cyane ibizamini bya leta benshi babigereka ku bucucike mu mashuri intara ya karusi niyo iza ku mwanya wa mbere kugira abanyeshuri batsinda inkuru ya Thierry Ndayishimiye muri uyu mwaka intara zabaye iza mbere mu kuronka umwimbu mwiza ni intara za ruguru zirimo karusi makamba muyinga na ruyigi intara ya karusi niyo yabaye iya mbere ku manota mirongo icenda n'indwi n'ibice cumi na bitandatu ku ijana mu kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kubandanya inyigisho z'inyuma y'ishure shingiro igisagara ca bujumbura nico kiri mu kibanza ca nyuma muri ico kibazo ku manota mirongo itandatu n'indwi n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana no mu mwaka uheze igisagara ca bujumbura cafashe ikibanza ca nyuma ijwi rya amerika yashatse kumenya igituma intara za ruguru arizo zikunze kuza imbere ku banyeshuri batora cyane ikibazo ca leta naho intara zegereye igisagara ca bujumbura ndetse n'ico gisagara bikaza mu myanya ya nyuma maze tuvugisha umwarimu yigisha muri ayo mashuri uyu twavuganye yigisha mu ntara imwe yo mu buseruko bw'uburundi avuga ko guhera ku ntara ya karusi iza mu kibanza ca mbere mu kumenyesha abanyeshuri benshi ari uko baba bafise abanyeshuri bake ugereranije n'amashuri yo mu gisagara karusi niyo ya mbere akurikira muyinga oya bafite abana bake yego bafite abana bake urumva urahiga porosantaje baca babitora kubera bafite abana bake uyu mwarimu asigura kuko abana baba benshi mu ishuri hari amahirwe batakaza bikabaviramo kuronka umwimbu muke atanga akarorero ko mu gisagara ca bujumbura ko ariho hari hakwiye kuboneka umwimbu ushimishije kuko abanyeshuri baba bafise amahirwe yo kwiga kurusha abana baba mu bice bya ruguru kuko benshi bataronka n'uko basubiramwo ibyigwa kubera amatara henshi atarahashikira asigura ko ibitigiri byinshi by'abana biga mu gisagara ca bujumbura ariyo ntandaro yo kuyobegwa aha ariko ntasiga inyuma ko mu gisagara habayo byinshi bisamaza abahaba barimwo n'abanyeshure bujumbura ni iya nyuma nawe nyine ni benshi kandi benshi bisamaza byinshi mu banyeshuri bakoze ikibazo ca leta bita konkuru nasiyonale bo mu mwaka w'icenda habangana n'ibihumbi mirongo irindwi n'icenda n'amajana umunani na mirongo umunani n'indwi muri abo abagera ku bihumbi cumi na bitandatu na mirongo icenda n'indwi nibo bayobewe nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi muri iyi ndwi duhejeje amanota yafatiwe ko ku bamenye ni mirongo itandatu n'ane ku majana abiri ni ukuvuga mirongo itatu n'abiri ku ijana ku bazoja kwiga mu mashuri y'amakomine abegereye naho ku bazoja kwiga mu mashuri biga babamo y'uburaro hafatiwe ku manota ijana na rimwe ku majana abiri ni ukuvuga amanota mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana umushikiranganji francois habyarimana atwara ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi yatangaje ko abanyeshuri bamenye ku rugero rwa mirongo irindwi n'icenda n'ibice umunani ku ijana ku bitigiri by'abakoze ico kibazo anavuga ko hari amashuri yongerewe azokwakira abanyeshuri bo mu ndaro ni ukuvuga yuko abanyeshuri bamenye ku rugero rw'ibice bingana mirongo indwi n'icenda n'uduce umunani ku ijana abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita amasantre d'enseignement des métiers canke bagasaba ibibanza vyo kudubura twomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeyeko abanyeshure ibihumbi bitanu naho ku banyeshure bava mu bwoko bw'abatwa bakoze ico kibazo ikibazo ca leta ubwo bushikiranganji bwatangaje ko washoboye gushikana amanota mirongo itatu n'abiri ku ijana yemerewe kuja mu mashure y'uburaro mu gihugu hose mu gihe ku bandi uwuzoja mu mashure y'uburaro ategerezwa kuba afise amanota mirongo itanu n'ibice bitanu ku ijana ibitigiri vy'abatwa bose bakoze ico kibazo mu gihugu hose bangana n'ijana na mirongo irindwi na batanu muri bo ijana na mirongo ibiri na bane akaba aribo bashoboye kumenya umushikiranganji amenyesha ko badashoboye kuja ku mashure y'uburaro naho bo baba bafise ayo manota bemerewe kuja mu mashure y'amakomine n'ahandi habegereye abanyeshure b'abatwa bashoboye gutora ico kibazo ca konkuru bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro ni ukuvuga umunyeshure w'umutwa ashobora kuba yaronse n'imiburiburi mirongo itandatu nane ku majana abiri afise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'uburaro komine yabaye iya nyuma mu makomine yose agize igihugu ni komine ntahangwa yo mu gisagara ca bujumbura aho yarose amanota mirongo itandatu n'ibice mirongo itandatu na bitandatu ku ijana mu burundi umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ukaba uzotangura ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kw'icenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nk'uko byatangajwe n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
tugaruke mu rwanda ho mu gihe kuri uyu wa mbere hatangira umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu bimwe mu bigo by'amashuri byo mu karere ka rubavu nta ngamba zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende zirashyirwa mu bikorwa bamwe mu bayobozi b'aya mashuri baravuga ko ikibazo cy'ubucucike kizabakoma mu nkokora gloria tuyishime yasuye bimwe mu bigo by'amashuri mu bigo by'amashuri bitandukanye hirya no hino mu gihugu imyiteguro y'itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka w'amashuri wa bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu irarimbanije gusa henshi muri ibi bigo nta ngamba zigaragara zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi cyadutse mu rwanda ku rwunge rw'amashuri rwa mutagatifu aloyizi sanzare mu murenge wa nyundo mu karere ka rubavu ni hamwe muho ijwi rya amerika yasuye kuri uyu wa gatanu uhatembereye hose ubona ko nta kandagira ukarabe zihabarizwa ndetse n'ubukarabiro butagikora umuyobozi w'iri shuri dative ingabire waganiriye n'ijwi rya amerika ni uko yisobanuye ni ukwenda wenda twabaye nk'abarangaraho ariko hari umukozi hariya ushinzwe kuba yafasha abinjiyemo hano twumvaga twabiga ko ubu ngubu abanyeshuri ntabahari tubiteganya ko abanyeshuri baje ubu ngubu nta bantu benshi dufite turi kwakira mu gihe cy'abanyeshuri twumvaga ari igihe cyangombwa kugira ngo turinde na sosiyete iri hanze ahangaha natwe ubwacu twirinde twakoreshaga buriya bukarabiro buri hariya mu buryo bwo gukaraba hari umukozi ubwo mwasanze hari aho agiye ufasha abantu kubera ko robine kubera ko hano hatazitiye iyo tuzisizeho baraziba mu murenge wa bugoyi nanone ku ishuri rya siyansi rya gisenyi naho twasanze ubukarabiro budakora n'ibindi bikumira iki cyorezo ntabyo hakuzimana esiri ni umuyobozi w'iri shuri ku bijyana rero no gukumira kiriya cyorezo n'imyiteguro bongera ngo ukibona winjiye ubonye ko hari umukozi wa wasake uri hariya hari aho amazi ahurira hari konteri arimo arazivura kugira ngo presiyo y'amazi amazi kuko urabona ko hasa n'ahanahatereye kugira ngo amazi yongere presiyo arava hano abikemuye uretse kuba ingamba zo kwirinda icyorezo cy'ubushita bw'inkende zitarashyirwa mu bikorwa muri bimwe mu bigo by'amashuri hari impungenge ko ubucucike bukabije bw'abanyeshuri buhagaragara bushobora kuzababera intandaro yo kwanduzanya ni impungenge abayobozi b'aya mashuri yombi basangiye birumvikana abantu bo ni benshi ntitwavuga ngo ni ubucucike ariko uburyo abana babaho mu macumbi ni ubusanzwe icyo dukora twebwe ni za ngamba nakubwiye ko iyo abantu bahuye ari benshi ibyo bagomba kwirinda nk'uko nahoze mbisobanura nyine ibyo kudatizanya ibikoresho imyambaro n'ibindi nk'ibyo ngibyo bamwe mu babyeyi barerera mu bigo by'amashuri bitandukanye nabo bagaragaje impungenge zo kuba nta ngamba zo gukumira icyorezo cy'ubushita bw'inkende haba hirundiye abana abantu benshi ushobora kuhandurira ariko nabo azaba ari abantu b'abayobozi barareba uko babikora haba harigira abana benshi bagiye batandukanye rero twe turi kwemeza yuko nabo bagomba kugira ute nabo bagomba kubikora abo bana nabo batagira batagira ute batagomba kwandura ubwo burwayi ubwo burwayi n'ibiri kose uwo mugani natwe turabwumva nta muntu twari twabona ubugwaye wenda n'ibiri kose ngo tubutangire ubuhamya usibye ko ariko ibyo tubyumva ubwo rero buramutse buje butugezeho wasanga ari cya kibazo n'ubundi twashakisha abahagarariye inzego z'ubuzima kugira ngo bagire icyo batubwira kuri iki kibazo ntitwababona gusa mu ntangiriro z'iki cyumweru mu itangira ry'igihembwe cya mbere cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu ikigo cy'igihugu cyita ku buzima rbc cyatangaje ingamba icyenda zo kurwanya no gukumira icyorezo cy'ubushita bw'inkende ibigo by'amashuri bikwiye gukurikiza aha harimo gusuzuma abanyeshuri umuriro guteganya ahantu hakorerwa iri suzuma gusuzuma ahateranira abanyeshuri mu gihe cyo gutwarwa n'amabisi ku mashuri yabo gusuzuma abanyeshuri umunsi ku wundi guhabwa amahugurwa ku barimu ku bijyanye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende guteganya ahantu habugenewe no gushyira abarwayi banduye gukangurira abanyeshuri n'abakozi isuku ihagije gushyiraho uburyo busobanutse bwo gutanga raporo y'abanduye ndetse no guhora bamenyesha abakozi n'abanyeshuri gutangira amakuru ku gihe ku wanduye ubushita bw'inkende mu rwanda imari iheruka gutangazwa n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima rbc igaragaza ko abantu bane aribo banduye iki cyorezo muri aba rbc itangaza ko bamwe muri bo bitaweho bakanasezererwa mu bitaro umubare mwinshi w'abanduye ubushita bw'inkende ugaragara mu gihugu cya repubulika demokarasi ya kongo ari naho iki cyorezo cyahereye gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro hano ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese